tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize rumwe mu rwaruka rwo mu burundi mu rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ruhangayikishijwe n'ikibazo cyo kubura amabanki abizera kugira ngo baronke imitahe yo kwiteza imbere mu rwanda witwa ivone idamange ryamugwiza yakatiwe gupfungwa imyaka cumi n'itanu yongera ategekwa gutanga ihadabu ingana na miliyoni zibiri z'amanyarwanda ivyo yagirizwa turabigaruka ko handi hato naho mu bufaransa nicolas sarkozy yahoze ari perezida w'ico gihugu yaciriwe umunyororo w'umwaka umwe ido nido ni mu kanya isasi nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika amakuru yacu reka tuyahere mu bufaransa aho nicolas sarkozy nk'uko nari ndabice ku masonga yahoze ari perezida w'ico gihugu yaciriwe umunyororo w'umwaka umwe ni nyuma yo kwagerwa n'ivyaha birimwo gukoresha nabi amafaranga yari agenewe ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ibindi tubibaze mugenzi wacu edi rwema iki ni igihano cya kabiri cyo gufungwa sarkozy akatiwe yari aherutse nanone gukatirwa igihano cyo gufungwa nyuma yo guhamwa n'ibyaha bishingiye kuri ruswa gusa umucamanza yategetse ko uyu munyapolitike w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu atazafungwa ko ahubwo azakurikiranwa ari mu rugo azambikwa umuringa utanga amakuru y'aho ajya hose urukiko rumukatira kuri uyu wa kane sarkozy ntiyari mu rukiko umwunganira mu mategeko thierry herzog yavuze ko bazajurira icyemezo cy'urukiko urukiko rwasanze sarkozy yarakoresheje amafaranga arenze ayo amategeko agena mu bikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri nk'umukuru w'igihugu ni amatora atashoboye gutsinda icyo gihe ayo matora yatsinzwe na francois hollande wategetse ubufaransa kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka sarkozy yabaye umukuru w'igihugu wa mbere ufunzwe kuva igihugu kivuye mu ntambara z'urudaca icyo gihe yakatiwe igifungo cy'imyaka itatu nyuma iyo myaka yaje kugabanywa kugera ku mwaka umwe edi rwema urakoze tuve mu bufaransa tuja muri etiyopi aho intara zitatu z'ico gihugu kuri uno wa kane zitabiriye amatora y'abaziserukira yari yaregejwe inyuma muri izo zitatu harimwo imwe itora niba yoshinga leta yayo yihariye mugenzi wacu ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira minisitiri w'intebe ya bi ahmed azashyiraho guverinoma itaha hatitawe ku majwi y'abatoye batinze ishyaka rye ryamaze kubona imyanya magana ane na cumi muri magana ane mirongo itatu n'itandatu y'inteko ishinga amategeko yahiganiwe mu itora ryo mu kwezi kwa gatandatu igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera kuri abiy biturutse ku ntambara mu ntara ya tigray ubushyamirane bwadutse mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize abiri na makumyabiri ingabo z'igihugu n'izishyigikiye mu karere zihangana n'iz'ishyaka tplf zongeye kugenzura intara ya tigreya mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'intambara yamennye amaraso umuryango w'abibumbye onu uvuga ko ibice by'intara ya tigreya byahuye n'inzara itora ryo kuri uyu munsi wa kane ryabereye mu ntara ya somali aho ibibazo byo kwiyandikisha bitagenze neza amatora agatinda ayo matora yabaye no mu ntara ya harar ahabaye ibibazo nk'ibyo hakiyongeraho n'impaka mu bijyanye n'amategeko byatumye amatora atinda hari kandi n'intara yo mu majyepfo y'uburengerazuba nationalities n'iya peoples region cyangwa snpr mu magambo ahinnye aho impapuro z'itora hamwe n'ibibazo by'umutekano byatindije itora abatora mu gice kimwe cya snpr baratora kamarampaka yo kwemeza niba iyo ntara igomba kwitandukanya kandi igashyiraho leta yayo yihariye yabibaye iya cumi n'imwe mu zigize etiyopiya abaturage bafite icyizere ko iyo ntara ibaye leta yarushaho kwigenga kandi ikabona amafaranga aturuka muri guverinoma y'igihugu cyose impaka zishingiye ku bubasha bw'intara ugereranije n'ubwa guverinoma y'igihugu cyose amoko n'izishingiye ku butaka byagiye bikura urugomo muri etiyopiya igihugu gituwe na miliyoni ijana na cumi z'abantu bo mu moko mirongo inani atandukanye abiyi byitezwe ko azashyiraho guverinoma ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa cumi
ejeni urakoze mu gisata co kumenyesha amakuru inzego zijejwe iperereza mu burusiya fcb mu mpfunyapfunyo zatangaje ko ziterekanya guta muri yompi romana dobrokotov uyu ni umumenyeshamakuru amenyerewe mu gukora inkuru z'amatohoza izo nzego zimwagiriza kujabuka imbibe akoresheje inzira zitemewe n'amategeko edi rwema nivyo agarutse kutubwira uyu munyamakuru w'impirimbanyi dobrokotov ayobora ikinyamakuru cyitwa the insider giherutse gukorana n'ikindi cyitwa Bellingcat mu gusohora amakuru agaragaza uko umunyapolitiki Alexei Navalny yarozwe n'uburyo inzego za leta z'Uburusiya zagerageje kuroga Sergei Skripal wigeze gukorera icyarimwe ibiro by'ubutasi by'Uburusiya n'iby'Ubwongereza. FSB ivuga ko ibyo byaha Roman Dobrokotov yabikoze mu kwezi kwa munani uyu mwaka ubwo yambukaga umupaka uhuza icyo gihugu na Ukraine n'amaguru. aramutse ahamwe n'icyo cyaha yahanishwa igifungo kigera ku myaka ibiri abakurikiranira hafi ibintu basanga umugambi wo kumuta muri yombi ugamije gukomeza gucecekesha itangazamakuru ryigenga mu burusiya uwunganira Dobrokotov mu mategeko Yulia Kotsinetsova yavuze ko kuri uyu wa kane mu gitondo inzego z'umutekano zasatse urugo rw'umukiriya we zitwara ibintu byinshi birimo za mudasobwa n'amatelefoni edi urakoze duce dusubira ku mugabane wa afurika neza na neza muri nigeria aho amashuri yo muri leta ya kaduna iri mu majyaruguru y'ico gihugu yongeye kugurura inyuma y'amezi abiri yaramaze yarugaye kubera ikibazo c'umutekano muke ejo ni mukankusi abidusigurire leta ya kaduna yazahajwe n'ubushimusi bukorwa n'abantu bitwaje intwaro kandi ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana unicef bivuga ko abana b'abanyanigeriya bagera kuri miliyoni imwe bafite ubwoba bwo gusubira ku ishuri kaduna ni imwe muri leta zibasiwe kurusha izindi n'ishimutwa ry'abanyeshuri ku mashuri ryatangiriye mu majyaruguru ya nigeria mu mpera z'umwaka ushize kuva mu kwezi kwa cumi n'abiri guverinoma itangaza ko abana b'abanyeshuri barenga igihumbi batwawe bakuwe ku mashuri muri ako karere ishimuta rikorwa ubusanzwe n'amabandi n'uduce tw'abanyarugomo bo mu karere basaba ingurane y'amafaranga imiryango y'abashimuswe izindi leta zahuye n'ibibazo nk'ibyo ni nigeri zamfara na katsina mu gushakira umuti icyo kibazo abategetsi muri leta ya kaduna bafunze amashuri mu kwezi kwa karindwi ariko bongeye kuyafungura muri uku kwezi bavuga ko ibintu bimeze neza kurusha mbere mu byumweru bibiri bishize ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana unicef yagereranyaga ko abana babarirwa muri miliyoni imwe muri nigeria bashobora kutazabasha kujya kwiga kubera impungenge z'umutekano unicef igereranya ko nigeria ari cyo gihugu gifite umubare munini kurusha ahandi w'abanyeshuri batarimo kwiga mu bagera kuri miliyoni cumi n'eshatu n'ibihumbi magana abiri ku isi rudra saho wa unicef ushinzwe uburezi muri nigeria avuga ko umubare w'abana batiga mu gihugu ushobora kuba urenze uwo barakoze bagenzi bacu juni mukankusi na edi rwema kuri ano makuru agezweho hirya no ku isi baje kudushikiriza aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda aho igisata kiburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'iby'iterabwoba muri sentare nkuru y'u rwanda cahanishije madamu yvonne idamange yamugwiza gufungwa imyaka cumi n'itanu congera kimusaba gutanga ihadabu ingana n'imiliyoni zibiri z'amafaranga y'u rwanda inyanza mu majepfo y'u rwanda ahasomewe uru rubanza ijwi ry'amerika ryari ryaharungitse eric bagira ubusa byafashe igihe kiri munsi y'isaha inteko y'abacamanza batatu bakuranwa mu gusoma icyemezo cy'urubanza ruregwamo madamu ivoni damangi ryamugwiza ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mu cyumba cy'urukiko rufite icyicaro i nyanza mu majyepfo y'u rwanda yaba idamange abamwunganira mu mategeko ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwari ruhagarariwe hagaragaraga abiganjemo inzego z'umutekano n'itangazamakuru nta cyaha na kimwe mu byaha bitandatu idamange yabayeho umwere ari naho urukiko rwashingiye rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi n'itanu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga byinshi mu byaha ubushinjacyaha bumurega bishingiye ku biganiro yacishaga ku muyoboro we wa youtube yise idamange mu izina rye mu mabazwa yakoreshejwe mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha idamange yemeye ko ibiganiro mu majwi n'amashusho aregeshwa ari ibye ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze ko u rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kayoboresha igitugu kibasira abacitse ku icumu rya jenoside kandi ko leta mu byo ikora nta nyungu bifitiye umuturage bumurega ko yavuze ko leta yavuyeho hasigaye baringa gusa ko u rwanda ruyobowe n'umuzimu n'ayandi avuga ko leta yirirwa yica abantu igatondekanya imirambo icuruza jenoside nyamara bayirokotse itabitayeho buramurega ko yahamagariye rubanda kujya kwigaragambiriza imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ubushinjacyaha buvuga ko idamange nk'umuntu ukuze kandi wize azi ubwenge ayo magambo yayavuze abizi ko atari ukuri idamange mu myiregurire ye mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi yagiye abwira urukiko ko ibyo yavuze biri mu burenganzira yemererwa n'amategeko mu gutanga ibitekerezo mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko amagambo yavuze arengera ihame ryo gutanga ibitekerezo ruvuga ko amagambo yavuze yateza intugunda muri rubanda kandi ko yari agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda urukiko rwavuze ko hari n'amagambo magambo idamange yavugiye kuri YouTube atayafitiye isoko izwi yatera ubwoba imvuru n'ihohotera muri rubanda kuko bamubyarirwa avuga ko adashobora gupfobya jenoside kuko ari umututsikazi wayirokotse urukiko rwasesenguye imvugo ze ruvuga ko zigabanya uburemere n'ingaruka bya jenoside nyamara jenoside ari umutwaro ku gihugu rwavuze ko kuba idamange yararokotse jenoside cyangwa abe barayizize bitaba impamvu yo kuyipfobya rusobanura ko buri wese wakora ibyaha yabikurikiranwaho kandi akabihanirwa na cyane ko itegeko rirengera buri wese ni mu gihe ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo ya leta yategetswe aregwa ko ubwo inzego z'umutekano zajyaga kumuta muri yombi yanze kuzikingurira akanakubita umwe mu bagenzacyaha akamukomeretsa umucamanza avuga ko idamange yabikoze yirengagije ko bamwibwiye anabona bamwe bambaye impuzankano z'akazi rwavuze ko yakoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi rwamuhamije kandi icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye ruvuga ko iki kiri mu byaha bidasaza kuko yagikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akiregwa mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe imyaka itatu iteganywa n'amategeko ku busaze bw'icyaha itararangira nyuma yo kumuhamya ibyaha byose uko ari bitandatu rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko idamange yabikoze mu buryo bw'impurirane mbonezabyaha n'impurirane mbonezamugambi rwamuhanishije igifungo cy'imyaka cumi n'itanu muri gereza n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni ebyiri icyakora rwamusoneye igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe ni mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabye gufunga imyaka mirongo itatu n'ihazabu ya miliyoni esheshatu z'amafaranga uru ni urubanza rwaburanishijwe mu muhezo yaba idamange ndetse n'abamwunganira mu mategeko badahari idamange yikuye mu rubanza ashinja inteko imuburanisha kubogama idamange yifuzaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame rubanda rukamenya ibyo aregwa kuko kuko yemeza ko ibyaha aregwa yabikoreye ku karubanda mu kiganiro na Maître Felicien Gashema umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye ijwi rya Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko ngo babashe kumenya niba bazajurira ibihano byahawe ubunganira avuga ko nibamara kubona kopi y'incarubanza bazayishyira idamange akazaba ari we wo kwanzura niba habaho ubujurire cyangwa butabaho Madame Yvonne Idamange ryamugwiza w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko yamenyekanye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri avuga amagambo akomeye ku muyoboro wa YouTube anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda avuga ko azira akarengane ko kuvugira rubanda rutagira kivurira ari mu murongo umwe n'uwa bwana Aimable Karasira uzaramba nawe uregwa ibyaha byo guha ishingiro jenoside no kuyihakana ibyaha nawe bikomoka ku magambo yacishaga ku muyoboro we wa YouTube Karasira nawe aheruka kubwira ijwi rya Amerika ko atazitabira urubanza rwe eh bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda Eric bagira ubusa urakenuye tukiri mu Rwanda kuri uno wa kane ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatanije n'ishirahamwe Nyarwanda ry'ababana na virusi itera sida batanguje umugambi wo gukangurira abanduye iyo virusi gufata imiti neza kugira ngo bagere ku rwego virusi izimangana burundu mu maraso yabo ku buryo batazokwanduza abatarandura i Kigali mu Rwanda Assumpta Kabuyi adufitiye inkuru irambuye iyi gahunda nshya ya leta y'u rwanda yiswe u ihwanye na u bisobanuye ko u ya mbere ivuga uwagabanije virusi bihwanye na u ya kabiri ivuga utanduza virusi mu gutangiza iki gikorwa cyitabiriwe n'abanduye virusi itera sida bibumbiye mu ishyirahamwe rrp plus muganga serumondo janvier ushinzwe iby'ubuvuzi bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yagaragaje ko uwanduye virusi itera sida ufata imiti neza aba atakwanduza uwo baryamanye uko yari iri imbere imiti si kuri uyu munsi yagiye ihinduka hari imiti kera yabaga ifite kuba yavura ariko itavura neza nk'uyu munsi ubushakashatsi burakomeje tuzagenda tubona indi miti myiza kurushaho ndetse hari n'igihe umuntu azajya yitera nk'urushinge rumwe mu mezi atandatu ntibimurushye abara ngo ndanywe ibinini buri mwanya buri munsi ibyo bikazadufasha cyane cyane kugira ngo gufata imiti ku buryo buryo buhoraho umuntu ye kwibagirwa abantu benshi barusheho kugabanya virusi mu mubiri wabo ndetse zishiremo bityo ubwandu bugabanuke mu bantu bose muganga serumondi asobanura ko kunywa imiti neza ari ukuyinywera igihe utayisiba na rimwe kandi ukajya uyifatira ku masaha amwe uyu muganga yumvikanisha ko abarwayi bubahirije iyi gahunda bagabanya umubare wa virusi mu maraso yabo kugeza ku kigero cy'uko batakwanduza abo bakoranye imibonano mpuzabitsina serumondo avuga ko nubwo gufata imiti neza bigabanya virusi iri mu maraso kugeza ubwo uwayanduye atabasha kwanduza mugenzi we ariko bidasobanuye ko umuntu aba yakize virusi itera sida nufata imiti neza uzagabanya ubwandu bwa virusi zikuri mu mubiri ndetse ku kigero zipimwa ntizigaragare ntibivuga ko umuntu aba yakize bivuga ko tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu gukomeza gufata imiti neza kuko uyu munsi ushobora kuba virusi zitagaragara utakwanduza ariko ejo bigahinduka kubera ko utafashe imiti neza nidukomeza rero gufata imiti neza tuzaca ukubiri no kwanduza ubwandu bwa sida baba abo turyamana baba abo tubana yaba umubyeyi uzabyara umwana madamu sage semafara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida avuga ko kugeza ubu bamaze kugira abanyamuryango bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine uyu muyobozi agasobanura ko kuri uyu mubare w'ibihumbi ijana na mirongo ine abagera kuri mirongo icyenda n'umwe ku ijana bangana n'ibihumbi ijana na makumyabiri na birindwi magana ane bafata imiti neza madamu semafara akumvikanisha ko aba bamaze kugira icyizere cyo kuzisazira badahitanywe na virusi itera sida uyu munsi niba waramaze kugabanya virusi mu, mu, mu maraso ufite amahirwe amahirwe yo kubaho mu buzima imana yakugeneye kubaho mu isi iyo wafashe imiti neza ugasanga n'abantu bakwibazaho ko uyu muntu afite virusi itera sida cyangwa ntayafite ku buryo wisanga muri sosiyete nta kato nta nta muntu ugutunga urutoki nka kera ubuhamya ijwi rya amerika ryahawe n'abanduye virusi itera sida bugaragaza ko gufata imiti neza byabongereye iminsi yo kubaho uyu mubyeyi nise mukarwego kubera ko atashakaga ko amazina ye ajya hanze yabwira ijwi rya amerika ko amaze imyaka isaga makumyabiri amenye ko yanduye virusi itera sida mukarwego asobanura ko uburyo umugabo we yapfuye kuko batafataga imiti igabanya ubukana bwa sida byabaye imbarutso yo kudasuzugura sida nari nzi ubuhamya bw'umugabo wanjye ko yapfuye kuko yishwe n'igituntu amaguru yarabaye nk'ibiti ngewe rero aho mbimenye nibwo nafashe nyine imiti ndikurikirana mu by'ukuri imiti yanjye nyifata neza nayigize ubuzima busanzwe virusi yanjye irakingiranye ntabwo iboneka mu maraso ndi umumama utuje nkumva mfite agaciro kenshi ntawayensa mama kuko nta yindi ndwara njya ndwara undi mugabo wavuganye n'ijwi rya amerika twahaye izina rya karangwa we yadusobanuriye ko gufata imiti neza byatumye abyara abana bane kandi bose nta n'umwe wavukanye ubwandu twarabyaye twaza kufatisha sede katirani ukafata virusi zanyu zirafungiranye twarabyaye ariko abana turabapimisha abana ni bazima abana bavukiye mu bwandu ni bane ndakomeye kuko ubu ngubu urabona nk'ubu ngubu mbanita nyagasambu nyagasambu nkoresheje igare nkaza hano muri kigali nkakora nkasubirayo nkongera nkagaruka
iyi gahunda yatangijwe n'ishyirahamwe nyarwanda ry'ababana na virusi itera sida ku bufatanye na rbc izamara amezi atatu kandi izakorerwa mu gihugu hose kugeza ubu minisiteri y'ubuzima itangaza ko mu rwanda abantu bangana na batatu ku ijana aribo banduye virusi itera sida minisiteri y'ubuzima ikavuga ko muri abo banduye virusi itera sida bageze kuri batatu ku ijana abari ku miti igabanya ubukana bwayo bagera kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana intego isi yihaye ni uko sida yaba yacitse burundu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rigasaba abatuye isi kuzagerageza kugera kuri iyi ntego asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari nari nabiciye ku masonga nkitangura urwaruka rwo mu burundi mu rwanda na kongo rwari rumaze iminsi itatu mu nama yariko iruhuriza igitega n'abatwara ibisagara baturuka mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari ruhuriza hamwe mu kwemeza ko rugifise ikibazo co kubura amabanki abizera kugira ngo baronke imitahe yo kwiteza imbere ibindi n'umenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera i Kigali mu Rwanda abaserukira ibisagara hafi mirongo ibiri vyo mu burundi mu rwanda muri tanzania muri repubulika ya demokarasi ya kongo na zambiya bifuza ko iterambere rihera mu rwaruka kugira ngo barwanye ubushomeri birinde ibiyayuramutwe ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi n'izindi ngorane zihitana urwaruka yamaraha urwaruka rubona ko rugifise intambamyi yo kubura imitahe nk'uko vyemezwa na kantengwa gloria yaserukiye igisagara ca kigali mu nama yari imaze iminsi itatu ibera igitega ku mugwa mukuru wa politike mu burundi ikibazo twese twagaragaje wenda ku rwego rutandukanye ni ikibazo cyo kubona finansima ku rubyiruko bitewe n'uko amabanki asaba kugira icyo utanga ingwate ni gute ibyo bikorwa cyangwa se urwo rubyiruko rwahuzwa kugira ngo bigire ku bandi twabonye hari nk'uwa perezidanse wo mu burundi uhindura imyanda kimwe no mu rwanda arahari se ni gute bazanwa hamwe bakabasha gusangira ubumenyi bafite n'imikorere yabo kugira ngo na ya mahirwe ahari babashe kuyakoresha icyo kibazo kiragarukwa ko na Chris agere yaserukiye igisagara ca goma kiri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu biduhanda cyane harimo ikibazo cyo kuronka uburyo aha mvuga cyane cyane muri kongo kuko twebwe nta banki y'urwaruka dufise kenshi amabanki asanzwe adusaba ingwati iyo nayo ntayo dufise kuko turacari bato nta mazu dufise amabanki arakwiye gusubiramo ingene akora kugira ngo ashigikire imigambi yacu natwe tubone gutera imbere duteze imbere n'ibihugu byacu kuko ni twebwe tugifise inguvu n'ubumenyi bwinshi atararwaruka rurashobora kuba ingorane ku gihugu abatwara batubere nk'abavugizi kaze delphin ni umurundi atwara ishirahamwe rihingura imyanda ikavamo amakara yo gucana we wabona ko hageze kugwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rugira urunani rugakorera hamwe kungurana ubwenge au niveau y'amasitrategi vyagaragaye vy'ukuri ko mu kintu c'iterambere duteye imbere umaze kubona hahagurutse abakuru b'ibisagara bo mu bindi bihugu bakavuga ati turafise ikibazo iki n'iki n'iki n'iki mubu ugasanga twebwe ivyo bibazo bafise turiko turabitorera inyishu ngaha nicerekana yuko natwe uburundi ntituri kure mu iterambere ahubwo turafise icyo dushobora gutanga ibisigaye kiruta vyose ni uko twaronse akaryo ko kumenyana n'abandi ubutwari banki ijejwe guteza imbere urwaruka mu burundi nawe nyene yitavye inama yasozerewe kuri uyu wa kane ahana urwaruka kwiga neza imigambi bifuza gusabira ingurane kuri mikoro y'ijwi rya amerika sixte niyohire atwara iyo banki nawe nyene n'urwaruka imigambi batuzanira usanga usomye atari imigambi ni sosiyete yunguka nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego api twatanguye inyigisho mu gihugu cose kugira ngo twigishe urwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu izo ngorane bazibonye batore inyishu iyo nyishu bayihinduremo ishyirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwita muri bifaransa la creativité l'innovation abaserukira ibisagara bitandukanye birimwo iyo migambi n'amahinguriro y'urwaruka bemereye urwo rwaruka ko bazorufata mu mugongo kugira ngo rushike ku iterambere rirama ivyo bisagara navyo ni bujumbura gitega na ngozi vyo mu burundi kigali rusizi rubavu na nyanza vyo mu rwanda rubumbashi baraka kindu goma bunia uvira karemi matadi bandundu na bukavu vyo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kigoma co muri tanzania hamwe na ndola co muri zambiya aba bagomwe uwutwara igisagara ca bujumbura jimi yatungimana ngo aba ari we atwara inama nshingwantwaro y'ishirahamwe rihuza abatwara ibisagara bivuga ururimi rw'igifaransa mu karere k'ibiyaga binini mu kiringo c'imyaka ibiri atagihindutse inama ikurikirizobera mu rwanda kumwakuza Clave nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro vyacu dusubire mu Rwanda aho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe gukurikirana ubutunzi bwa leta imaze ukwezi iganira n'ibigo vya leta na za ministere zitandukanye kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hari raporo yerekana ko ibigo hafi ya vyose bimaze kurengukishwa bicunga nabi ubutunzi bwa leta mugenzi wacu i kigali mu rwanda asumta kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye kuri iki kibazo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imicungire y'umutungo wa leta yatangiye gutumiza ibigo bya leta na za minisiteri ngo bisobanure ibibazo byagaragajwe by'imicungire mibi yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize mu bigo hafi ya byose byamaze kwisobanura muri komisiyo byagiye bigaragarwaho n'imicungire mibi y'umutungo wa leta cyangwa se gusesagura urugero rumwe rwagaragaye naho ikigo cya leta gishinzwe imiturire mu rwanda cyakodeshereje inzu urukiko rw'ikirenga rukoreramo ku mafaranga asaga miliyoni ijana buri kwezi abagize inteko ishinga amategeko bakagaragaza ko bihombya leta kuva kuri iri soko ritanzwe ikibabaje ni uko ari n'urukiko rw'ikirenga rugomba gukoreramo cyangwa rukoreramo bigaca muri izo porosesi zose zidasobanutse ntiturebe aho byarangiriwe ayisinye ariko harimo cano aho ngaho yose niyo mpamvu ngira ngo ayidusobanurire ntibyitwe ko ari umuntu utari mu kigo wabikozeho wenyine iyo ufashe aya mafaranga miliyoni ijana na cumi na zirindwi n'ibihumbi magana abiri mirongo itandatu na kimwe ku kwezi iyo ukubye amezi cumi n'abiri angana na miliyari imwe na miliyoni magana ane na zirindwi zirenga ubu mu ngengo y'imari harimo miliyari imwe na miliyoni magana ane na zirindwi zo gukodesha mu mwaka umwe gusobanura iby'aya makosa umuyobozi wungirije muri iki kigo yagaragaje ko amakosa menshi yabaye ku buyobozi bw'uwahoze ayobora iki kigo ubufunzwe sanzimana noel ni umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu rwanda mu by'ukuri twavuga ko ari amakosa y'ubuyobozi kuko ubuyobozi nibwo butanga umurongo nyuma y'uko tenda komite imaze gukora evaluation nibwo butanga umurongo ngo hakwiriye kubaho negotiation nkumva kuba iki ngiki kitarabaye ni inama amakosa y'ubuyobozi noneho ari naho mvugira ko muri iyo ceyini ya sisitemu njye kubera ko ntari ndimo ntabwo nabashaga kubona dosiye yavuye he yagiye igiteye impungenge mu bigenda bigaragazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ni uko amafaranga acungwa nabi aba yaturutse ku misoro y'abaturage andi ari inguzanyo zishyurwa nabo ubwo iyi komisiyo y'inteko ishinga amategeko yatumizaga minisiteri ishinzwe kubungabunga umutungo w'igihugu yatangajwe no gusanga iyi minisiteri yakabaye iba intangarugero mu micungire y'ibya rubanda nawo havugwamo gusesagura ibi bintu iyo ubyumva wumva bibabaje cyane mu by'ukuri ndimo ndatekereza ngo nk'ibisobanuro bagiye baduha batubwira bati hari n'icyo batubwiye baratubwira ngo ngo aya mafaranga ngo aya mafaranga kuyasaba mu by'ukuri ni ukuvuga ngo aba yarasabwe ariko mu by'ukuri mu buryo bwo kuyakoresha hatarabayeho disikashoni imbere ngo abantu barebe impurimentashoni yayo ubundi iyo usabye inguzanyo murabizi namwe ukuntu bikorwa iyo turi hariya mu nteko bazana imishinga baje kutubwira ngo dutore amafaranga biba byihutirwa mu buryo utashobora rwose kwimarinira uzi yuko bigiye kuza kandi bikaba impurimentedi mu buryo bwihuse bikagira n'icyo bimarira igihugu ariko wajya gusanga ugasanga bya bindi byihutirwa nibyo bifasha imyaka noneho bize guteza ikindi kibazo ntabwo ngo se ubundi mutubwire neza tujya gusinya ariya mafaranga inyigo zarakozwe gahunda yarateguwe neza nimba twabonye roni tukishyura ibikorwa bitaratangira tuba twishyuye kuki twishyura tutakoze twatangiye kwishyura de biliyoni z'abanyarwanda ibyo ngibyo byo murabidusobanurira gute ngo tubyumve ariko bikababaza nka porojegiti tumaze kwemeza hagashira imyaka ingahe nk'iyi ngiyi iri kuvugwa muri ripoti turi kwishyurira ubusa poroje itaratangira ngira ngo icyo kibazo mu cyumvi noneho ukaza utwereka ko bishoboka ko wowe wishyura izi cagisi udakorana na wa wundi uri muri egizekisheni iyo ugiye gufata amafaranga muri banki muri kontaragiti twese tuba tuzi ko harimo amafaranga uzishyura buri kwezi hakabamo n'amafaranga uzishyura igihe watinze kujya gute gushyira mu bigororwa icyo amasezerano ategeka nicyo barimo kukubaza bari kukubaza ngo wowe niba uzanye iyo roni agirimenti uzi neza ko cagezi zirimo zo gukererwa ku impurimentingi none umwe mu bavuga ngo tuzi neza ko tuzazishyura ni ukuvuga ngo muri redi kuzishyura ahubwo muri redi gutangira ku impurimentingi umushinga the answer is no kuki noneho tutangira imishinga tukayisinyira amafaranga tukanashaka roni tutari redi gutangira noneho tukavuga ngo twiteguye kwishyura cagizi rwose ruravuga uti miliyoni magana abiri mirongo irindwi n'izindi zaragiye kubera ko imikoranire imikoranire yonyine dipatimenti ziri muri minisitiri imwe miliyoni zikagenda kubera noneho ukaza ukatubwira ngo tugiye kuimpuruvinga imikoranire icyo gisubizo urumva twacyakira gute ariko uzi ko muri ayo mafaranga harimo n'ayawe buriya ayo yo ntiwanayarengera ubu ntiwanarengera ko harimo n'ay'umukecuru uba wagiye kugurisha ibijumba ku isoko akaba ari ntungaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na diodone cubahiro vyari bihagarikiwe na etienne karekezi twempi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo naho ubutaha mugire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanya